iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwembasuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha impunzi z'abarundi zirenga ijana zicumbikiwe mu nkambi ya nakivare muri uganda zirasaba umukuru w'igihugu cy'u burundi evariste ndayishimiye kuzifasha zigatahuka mu gihugu cya sudani y'epfo kuri uyu wa mbere umutekano wari wakajijwe mu rwego rwo kugerageza kuburizamo imyigaragambyo yo kwamagana leta iriho n'irahira ry'abagize inteko ishinga amategeko ingufu n'umuvuduko wa serwakira ida wagabanutse n'ubwo ikomeje kwangiza ibitari bike muri leta zunze ubumwe za amerika leta zunze ubumwe za amerika ikomeje igikorwa cyo guhungisha abaturage bayo n'abandi bakoranye ibakura muri afuganisitani izo nkuru n'izindi ni mu kanya amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mu gihugu cya sudani y'epfo kuri uyu wa mbere umutekano wari wakajijwe mu rwego rwo kugerageza kuburizamo imyigaragambyo yo kwamagana leta iriho n'irahira ry'abagize inteko ishinga amategeko umurwa mukuru juba wari wuzuye abashinzwe umutekano bagenzura uduce dutandukanye mu rwego rwo guhagarika no kuburizamo imyigaragambyo ni imyigaragambyo yari yahamagajwe n'abagize sosiyete sivile basaba ko umukuru w'igihugu salva kiir ava ku butegetsi imyigaragambyo yari kuba mu gihe umukuru w'igihugu yarahize abagize inteko ishinga amategeko interineti n'imbuga nkoranyambaga byari byahagaritswe muri uku kwezi gusa imirimbanyi zitandukanye n'abanyamakuru batatu barafunzwe bashinjwa kugira uruhare mu itegurwa ry'imyigaragambyo yo kwamagana leta icyagaragaye ni uko iyo myigaragambyo yari yahamagajwe itigeze iba kubera ibyo benshi bavuga ko ari ubwoba abaturage batewe na leta ubutegetsi bwari bwavuze ko iyo myigaragambyo itemewe bunaburira abantu kwirinda kuyijyamo byatumye abaturage benshi bat batava mu ngo zabo ingufu n'umuvuduko wa serwakira ida zagabanutse nubwo ikomeje kwangiza ibitari bike mu mujyi wa new orleans muri leta ya louisiana muri leta zunze ubumwe za amerika no mu bindi bice biwegereye ni inkuru twateguriwe na fidel niyongabo ikigo cy'igihugu gikurikirana ibihuhusi kimenyesha ko aida cyateye imyuzure ikomeye mu bice byo mu bumanuko bushira ubuseruko bwa leta ya louisiana no mu bumanuko bwa leta ya mississippi sosiyete energy itanga umuyaga nguba mu gisagara cya new orleans yatangaje ku munsi w'imana ko bivuye ku nguvu zikomeye cyane z'ico gihuhusi umuyaga nkuba wacitse muri ico gisagara cyose yamara yamenyesheje ko izobandanya gukora kugira itorera inyishu ico kibazo abantu barenga umuriyoni mu mareta ya louisiana na mississippi bari mu mwiza bishobora kuzofata iminsi kugira umuyaga nkuba uzogaruke kubera umwe mu minara iwutwara muri ico gisagara wasenyukiye mu ruzi Mississippi igihuhusi Aida kiriko kigenda n'imiyaga y'umuvuduko w'ibirometero mirongo icenda na bitanu ku isaha nk'uko vyatangajwe no musi wa mbere n'ikigo c'igihugu gikurikirana ibihuhusi haheze imyaka cumi n'itandatu igihuhusi Katrina kibiciye biracika muri leta ya Louisiana ico gihuhusi cahitanye abantu igihumbi n'amajana umunani perezida wa Amerika Joe Biden yatangaje ko leta yiwe izofasha yivuye inyuma mu bikorwa byo gutabara hamwe no gufasha ibice byasinzikaye kogorora amenyesha ko yavuganye na ba buramatari b'amaleta ya Louisiana, Mississippi na Alabama.
Fidel Niyongabo akomeze atugezaho inkuru ijyanye n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje igikorwa cyo guhungisha abaturage bayo n'abandi bakoranye babakura muri Afghanistan.
Umutegetsi wa Leta ya Amerika yabwiye itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ko rokete zarashwe zasambuwe na misile zijejwe kwivuna umwansi za amerika umuvugizi w'ibiro vya perezida wa amerika jen saki yatangaje ko perezida biden yahawe amakuru y'ico gitero akaba yasavye abayobozi b'abasirikare kongereza utwigoro twabo two gukora ibishoboka byose kugira bakingire inteko za amerika ziri muri afghanistan leta zunze ubumwe za amerika ziriko ziraheraheza igikorwa cyo guhungisha abanyamerika n'abanyaafuganistan imbere y'itariki ntarengwa ko yejo ku munsi wa kabiri ni mu gihe umutekano utera uyanzara muri afganistan inyuma y'igitero c'abiyahuzi hafi y'ikibuga c'indege co ku mugwa mukuru kabul ku munsi wa kane ico gitero cahitanye abanyaafganistan ijana na mirongo itandatu n'icenda n'abasirikare ba amerika cumi na batatu igisirikare ca amerika kiriko kandi gitoza amakuru avuga ko abasivile bishwe inyuma y'uko gikoze igitero c'indege itagira umudereva bita drone ku munsi w'imana kivuga ko catesheje igitero cariko gitegurwa n'umugwi isis ku kibuga c'indege mpuzamakungu hamad karzai mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti zacu tubibutse ko mushobora no gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com mu kanya ni amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tariki ya mirongo itatu y'ukwezi kwa munani ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana abantu baburiwe irengero amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu mu burundi avuga ko abantu barenga magana abiri baburiwe irengero kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu leta y'u burundi na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu bo barabihakana ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika desire atungimana uri i kigali mu rwanda mu ijambo umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu oni antonio guterres yashikirije kuri uno munsi wo kwibuka abanyuruzwa bakabugwa irengero yamenyesheje ko hari abibaza ko ayo mabi yarangiye avuga ko ari ukwihenda kuko acibonekeza henshi mu bihugu antonio guterres amenyesha yuko kutamenya inshuti umugenzi cyangwa umubyeyi yazimanganiye bitera agahinda bene kubura ababo amenyesha ko ibishobora gukiza ababuze ababo ari uko abakoze ayo mabi bafatwa bagahanwa asaba amaleta gukora ibishoboka vyose ako kabi kagatuzwa mu gihugu c'u Burundi kuva hadutse umutekano muke mu mwaka 2015 hari abantu bishwe abandi babugwa irengero abandi nabo barahunga igihugu amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki amenyesha ko abantu barenga amajana abiri bamaze kunyuruzwa bakagenda amazima yongo kuva muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ari mu rugendo rw'iwi Kinshasa muri Kongo igenekezo rya cumi na kabiri ukwezi kw'indwi uno mwaka Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabwiye ikinyamakuru cy'abafaransa RFI ko mu Burundi ati abantu banyuruzwa ko ari ikinyoma no mu mugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu naho uno munsi ataco batubwiye ku bijanye n'uko ibintu vyifashe kuko uwurongoye uwo mugwi Sixte Vinyini Muraba yatumenyesheje ko yafatiriwe baremeza ko mu Burundi ati abantu banyuruzwa tubisanga mu cegeranyo c'uwo mugwi co mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ico cegeranyo cerekana ko muri uwo mwaka hanyurujwe umuntu umwe rudende en tout cas à ce que je sache il n'y a pas de disparition au Burundi sinon vous me diriez ah non telle personne uko ndabizi nta banyuruzwa mu Burundi atari uko mwambwira izina kanoni muti umuntu runaka yaraburiwe irengero icyo nzi neza kandi ni uko hari inkozi z'ikibi inyuma y'amabi zikora zica zija mu Rwanda kandi nta burenganzira tugira bukuja gusaka mu Rwanda murazi ko hari inkozi z'ikibi cumi n'icyenda zigeze gutera umuryango zica abantu mu Kayanza mu nyuma zihungira mu Rwanda n'ubu ziri mu Rwanda abantu bavuga ko baburiwe irengero ariko ndazi ko bibereye ahantu hamwe
pacifique ninahazwe arongoye umugambi ndondeza w'ishyirahamwe fokode ntiyemera ibivugwa n'abo bategetsi amenyesha ko agiye gushikiriza umukuru w'igihugu urutonde rw'abantu banyurujwe amajana abiri n'umwirondoro wabo kugira amwereke ko batarira busema mu ishyirahamwe fokode turemeza ko abantu barenga amajana abiri na mirongo itanu bafashwe kandi bakabugwa iyo bagiye ibiharuro byacu turazi kandi ko ari ibiharuro bikiri munsi cyane y'ibiharuro bivugwa n'ayandi mashyirahamwe kubera ko dufata umwanya utari muto wo gutohoza ku muntu umwe umwe wese tuvuga ko aba yarafashwe akabugwa irengero ryiwe ni nacyo gituma muri ino ndwi ishyirahamwe fokode rizokwandikira perezida evariste ndayishimiye rikamurungikira urutonde rw'abantu barenga amajana abiri twebwe twatohoje ko twemeza ko bafashwe n'inzego z'uburundi bakongera bakabugwa irengero ryabo mu gihe cyose habaye intureka mu burundi hari abantu banyuruzwa ababo bakaba irengero ryabo abenshi bavugwa nabo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana na mirongo irindwi na kabiri abo babuze ababo bamenyesha ko ata kintu kibabaza mu buzima nko kubura uwawe ntumushingure ako gahinda ni nako n'ababuze ababo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bafise tubishikirizwa n'umukenyezi wa jean bigirimana umenyesha amakuru kinyamakuru iwacu yabuzwe irengero mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu umuntu utigeze uhamba ngo umushingure ikomere cyo camaho uko nyene umuntu abana naco akakigumana n'abana nuko nyene nyene barambaza hari igihe biyumvira bakavuga ati yaba papa wacu twaramushinguye neza tuba tugenda ku mva yiwe tugashyiraho nk'udushugwe tukamwibuka ugatariko se impamvu n'iyihe yatumye bamutwara burundu bakamwica bakamuhamba ntitumwihambire twebwe nk'abandi bantu nuko nyine ibibazo ntibibura ntibibura pe mu ishyirahamwe ry'abashingwamanza rijejwe kuburanira abahohotewe mu masentare mpuzamakungu kavid bamenyesha ko bamaze kwitura amasentare mpuzamakungu gustave niyonzima arongoye kavi amenyesha ko bamaze kuyashikiriza amadosiye igihumbi harimo amajana abiri y'abanyurujwe muri kavibe eh, turemesha cyane imiryango yabuze tukayiremesha tuyibwira yuko hari amadosiye menshi ashika ku bihumbi yamaze gushingishwa mu masentare mpuzamakungu mpanavyaha kuvye- yaba ku vyerekeye ico caha ico- co kugenda amazima yonge no kunyuruzwa n'ibindi kandi n'amadosiye ariko agenda neza ariko arakurikiranwa mw'ibanga ntangere kavibe kandi iratera kama sentare mpuzamakungu mpana vyahisha shirahe ariyo la cour penale internationale nico bita groupe de travail des nations unies sur les disparitions forcées kugira botebutse amatohoza eh, kugira i- ababikora bashobore guhanwa uwo mushingwamanza arizeza imiryango y'ababuze ababo ko bitebe bitebuke ukuri kuzoja habona bagatunganirizwa desire atungimana kigali ijwi rya amerika
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
impunzi z'abarundi zirenga ijana zicumbikiwe mu nkambi ya nakivale mu gihugu cya uganda ziherutse kwandikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi evariste ndayishimiye zimusaba ko yazifasha zigatahuka ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika pierre claver niyo nkuru uri i kigali mu rwanda twari twahunze duhunga umutekano muke ariko ubu umutekano ni wose warabonetse ubu ni umutamarazaro umurundi yahungiye mu ikambi y'impunzi ya nakivale mu buganda haraheze imyaka itandatu ari kumwe na bagenzi be batera akamo umukuru w'igihugu bari barahunze ko yobafasha bakagisubiramo kanatsinda turumva ko bene wacu bavuye mu rwanda za tanzania n'ahandi ko bose bakiriwe neza kandi basanze mu gihugu cy'u Burundi ari amahoro Eh, twe turatekanye mu mutima kuko twumva mu gihugu cyacu ari amahoro kandi icyo twahunze cyaheze turaperereza mu batanguye kuza bamwe bazanwa n'indege twabaterefona bakatubwira ati iwacu n'amahoro meza ti uraryama ukaryamira aho ushakiye niho uvyukira abo n'abari ku rutonde rw'abandi barenga ijana bandikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi na mugenzi we w'ubuganda n'utwara ishami mpuzamakungu gita impunzi ku isi hcr nzisabira desire umwe mu bagiye ahabona mu guhimiriza abandi kugira ngo biyandikishe mu gutahuka avuga ko ababyifuza barenga inshuro zitatu abashoboye kwiyandikisha yiganiye ijwi ry'amerika igituma Eh, nuko tunyotewe guhunguka twebwe abarundi bahana kivare cya kabiri nyakubahwa mu menyeshamakuru mu ntango z'uyu mwaka ihunguka aho kubandanya yaciye rihagarara ntitwigeze tumenya impamvu ubwo rero abarundi bene wacu twebwe bama batonda batonda batonda kuri ofisi ngo babandike canke babahungure canke baje gusinya hanyuma ntibikogwe Eh, urumva ko byaca bituma tugira icyo dukoze dukora ubuvugizi ku barundi bene wacu twongera twivugira ariko kandi barazi neza yuko guhunguka ari uburenganzira abenshi muri abo haraheze umwaka biyandikishije ku rutonde rwamanitswe na hcr mu ikambi ya nakivale kugira ngo batahukanwe igice cyabo kigizwe n'abarenga amajana abiri baratahukanywe mu mpera z'umwaka uheze yamara abasigaye bemeza ko babayeho mu buzima butoroshe kuko bari baramaze kugurisha utwabo twose mu bugande nta kiturambiranye nkuko twiyandikishije gutaha no gusinya tugasinya n'utwose twadugurisha twose tukamara kuva ku gipanga imbugita ikireta byose twari twabigurishije ubu duhagaze nabi turi mu kirere nk'inyoni naho biri uko hari abandi babana mu ikambi ya nakivale babona ko hataragira ko batahuka kuko bemeza ko icyo bahunze kitarahera abo bagiriza abashize ahabona ubwo rwandiko ko batumwe na leta y'u Burundi gucanishamwo impunzi ubu ni umwe muri bo ikibazo cyo guhonyanga agateka kazina muntu guhohotera abantu ubwicanyi ndengerabutungane kutaronka uburenganzira bwo ku- kuja mu mugambwe ugomba kudashikiriza iciyumviro nk'uko wi- wi- wiyaguye ivyo vyose nta biri mu gihugu nta gitangaza kirimwo kubera iki uwo mugwi n'umwe wahunze batumwe na leta ubu rero ni wowe uri ku gikorwa yamara abateye akamo perezida w'uburundi bobo bavyamirira kure abari ku bava ko twaguzwe dushaka gutaha nta mugambi mwiza na gatoya badufitiye ahubwo mwebwe mubaturabire neza mubagenzure bashobora no kutubwirira nabi bifitiye bene wabo mu bihugu byo hanze kugira ngo bironderere ubuhungiro bwo hanze kugira bagende kunezerwa hamwe na bene wabo abo kabisa ntituri kumwe nabo bafite inyungu zabo ubushikiranganji bw'intora hagati mu gihugu n'umutekano bwitaho ikibazo c'impunzi burahumuriza ko icifuzo cabo cumviswe ico bikoze nestor bimenya imana umuyobozi mukuru ajejwe gutabukana impunzi mu burundi kuri mikoro y'ijwi ry'amerika avuga ko hakiri intambamyi nyinshi harimwo n'ikiza c'umugera wa korona ibiharuro twiha gutahukana hari igihe tutabishika ko kubera ico kiza bivanye n'uko eh, hamwe bugara ati "Ubu tubanze turindire igabanuke nobaha akarorero nko mu gihugu c'u rwanda n'igihugu ca uganda eh, ko nk'ubu u- mu gihugu c'u- c'ubuganda eh, turabangiriye mu gihugu c'u rwanda aho kubazana mu ndwi mu ndwi tubazana kabiri mu kwezi izindi ntambamye ni uko by'ukuri impunzi ziba zishaka gutaha mugabo ntihabura bamwe bamwe bikika mu kiza kubera imbizi canke ziriya tugasanga bariko barababuza nayo ishiramu heser ryemeza ko ryama ryiteguriye gutahukana impunzi yose ivyisabiye dana ug umuvugizi wa heser mu karere k'ibiyaga binini afurika guseruko n'ihembe rya afurika yabwiye ijwi ry'amerika ko gutaha ari uburenganzira bw'impunzi iyo ari yo yose ariko kumwe wese avyisabira ku gatwe kiwe atagahato kandi agasigura n'impamvu ibimutumye heser yemeza ko ikibazo c'umugera wa korona cateye ku isi arico catumye umugambi wo gutahukana impunzi uhura n'inzitizi rihamagarira ushaka gutaha wese avuye na kivare yaba umurundi umunyekongo umusomali canke uturuka ahandi ko yobisaba ku gatwe kiwe aho kwandikira hamwe amakete canke intonde hser ryerekana ko mu buganda hakiriyo impunzi z'abarundi zirenga gato ibihumbi mirongo itanu nayo impunzi z'abarundi muri rusange hser rivuga ko ubu barenga gato ibihumbi amajana abiri na mirongo irindwi na kimwe abenshi bari mu makambi y'impunzi mu rwanda muri tanzania mu buganda muri congo no muri kenya pyeklaven nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika ikawa ihingwa n'abahinzi bibumbiye muri koperative yitwa twongere kawa coko mu karere ka gakenke ikomeje kugera ku isoko mu bihugu by'uburayi biri mu bwongereza kuyijyana mu bwongereza bikorwa n'ikigo cyitwa owens coffee gifatanije n'abanyarwanda butera jabo n'umufasha we liliane bavuga ko uwo mushinga ukora ikawa yitwa jabulani ufitiye inyungu abahinga iyo kawa kubera ko makumyabiri na gatanu ku ijana by'ikiguzi byoherezwa muri koperative ihinga iyo kawa mugenzi wacu veniste nshimiyimana yaganiriye n'abayobozi b'uwo mushinga jabo butera atangira amubwira uko icyo gitekerezo bakigize igitekerezo cyatanze mu gufasha eh, kubera ko abantu benshi bazi ikawa y'u rwanda no kuba ahangaha mu, mu, mu bwongereza abantu- abanywa ikawa abanywi b'ikawa ni benshi cyane abongereza bakunda ikawa ni benshi cyane ukumva nk'umunyarwanda utuye ahangaha ukibaza ni iki wafasha mu rwanda ni iki gituma wamenyekana nk'umunyarwanda benshi bumvaga ikawa ikawa iti none ikawa y'u rwanda ko nayo tubona mu masupamaketi ko nayo tubona mu maduka ko nayo tubona abagurisha hano hose none ujya gutekereza gukorera iyi kawa mu bwongereza watekerezaga abayinywa b'abongereza cyangwa watekerezaga abanyarwanda bayihinga abanyarwanda bayihinga kubera mu mu rugendo rwacu abantu twafashaga abantu twahura nabo ibibazo ni abantu bakoraga mu mu makoperative cyangwa bahingaga ikawa ariko ntibabonemo umusaruro nyayo bakayabona mu mafaranga makeya cyangwa se ugasanga ntabwo ari eh, um- u- akazi ukora kakugarurira amafaranga ahagije kubera abantu bari hagati nibo bayatwara kugeza ku muntu uyinywa uyishyurira amapawundi amafaranga menshi ahangaha ariko umunyarwanda ku uwahinze nta- ntabona umusaruro cyangwa umu- amugarukira akwiriye kubera ko hagati hari abantu benshi baba bayatwaye mbere y'uko tugera ku musaruro tubanze turebe ku gihingwa nyirizina n'aho gihingwa gihingwa hehe abagihinga ni bande ni bantu ki bakora bate Eh, igihingwa ni uko ukuntu babivuze eh, koperative koperative yitwa twongere ikawa coko mu mu gakenke eh, ni abamama ba- ba- bahuje muri koperative eh, bi- ba- bahuje mu guhinga igi- igikorwa ki- guhinga ikawa ariko ikibahuje cyane cyane ni ni imibereho kubana hamwe eh, ibibazo cyangwa se eh, ibintu bahura nabyo buri munsi mu mu buzima bwabo bahuye hamwe bati ni iki twakora kugira ngo tu- tuzagaru tu- tubone uko twazamura imiryango yacu imbere harimo opportunity bari bafite yo gu- gukorera ama ikawa ikorerwa hariya mu rwanda em, specifically abamama hari ikintu bafite gikorwa mu guhinga ikawa icyo be- babita gu em, splitting cyangwa gu- gutandukanya ikawa igihe barimo ba- ba- ba- ba- yumisha- igihe wumisha ikawa hari ukuntu uzi- uzitandukanya mu magrades abadamu nibo bantu babizi kubikora kandi babikora manually ijisho ry'umudamu rirabireba rikabikora ugasanga hari abadamu benshi bakoraga mu ma- mu mafamu y'ikawa aho ngaho ariko yava- yava aho ngaho nta kindi bimumariye so bahurira uko nguko bakagera bakajya baganira uh, ikibazo cya sante health cyangwa ihari cyangwa se education y'abana ibyo byose twagiye tubigeraho ugasanga biyambaza abantu bari hanze y'igihugu ngo mudufashe eh, kwishura mituweli cyangwa se mudufashe abana bararembye cyangwa se mudufashe ntabwo bajya ku ishuri tugatanga tu- tu- gutekereza ni iki wakora sustainable on the ground Cya- kandi umuntu akumva ko icyo akora gifite valeur gifite akamaro karambye akamaro Eh, none se ibi by'ikawa bimariye iki aba baturage bo mu gakenke kugeza ubu ngubu tuvugana ah, ni iki kigaragara bakuramo ni iyihe nyungu bakuramo ndetse n'abayinywa ni iyihe nyungu bibafitiye Em, hari angore ebyiri abayinywa buriya ndaza kukubwira aba- abanywa ikawa ba- icyo icyo babi- babikuramo valeur yayo cyangwa eh, icyo bungukamo ariko abayihinga eh, ubu ngubu ni ni ntuza ya mbere twazanye batch ya mbere eh, kubera mikoro mike ntabwo twashoboye kuzanya kuzana konteneri yose icyarimwe but that would be the good price kugira ngo tubone konteneri yose ikaza eh, amatani ma- 20 tons y'ikawa it's a- ni order ikomeye so koperative kuba yabonye oda ya mbere ihagaze ubu tukaba turi ku uh, gutera imbere tugiye kujya muri season ya kabiri uh, imana ifashije twakora oda ya kontineri eshatu umva ko demande ibaye hejuru kandi twe turabaha tubaha ku giciro cyiza kubera ko um, twumva valeur ya kuntu biremereye ku, ku, ku, ku banyamuryango aho ngaho ko dushaka gufasha kugira ngo babone the, um, amafaranga akwiriyeyo none uravuga ko uteganya kuzazana toni nyinshi mu minsi iri imbere nabivugaga mu mu kanya Ah, ikawa ni igihingwa ngengabukungu cy'u rwanda kidashobora kuva mu gihugu ku buryo bwa magendu butazwi nkawe nk'umuntu wikorera ku giti cyawe kugira ngo uvane icyo gihingwa mu rwanda bigenda gute ubivuga he Eh, kubera ko hari amategeko agomba gukurikizwa bigenda bite ibiroroshe biroroshe ntabwo bikomeye muri naebe baguha um, license ariko baza bagakora checking bakareba niba ukujije ibyangombwa nk'uko bivuna iya- iyacu ni organic organic uh, coffee iratandukanye ni coffee isa- isanzwe ifumbire dukoresha ni ifumbire organic ntabwo dukoresha chemist, chemicals iyo uvuga ngo ifumbire mukoresha urashaka kuvuga ko iyi iyi kawa ari imwe muyihinga ahangaha mu gakenke mukayisarura Eh, tu- ira- irahingwa mu gakenge aba- aba- abadamu nibo bayihinga bakayisarura bagashyira n'ifumbire ba- barayirebera byose kuva itangira kugeraho ijya mu mu ma packaging kugira ngo yoherezwe hanze none ko ikawa ari igiti giterwa ari urugemwe kikamara imyaka gikura kikera bagasarura uyu mushinga umaze imyaka ngahe kugira ngo Eh, ntabwo wari gusarura ahinga kikera hari n'ifumbire ushyiramo buri gihe kikera vuba Eh, ki- kigatubuka kikaza- kikagira ubuzima eh, good fruits iyi kawa yanyu yerera igihe kingana iki cyameze angahe ni nk'ikawa zose nkuko zisanzwe si- four months uh, amezi ane utangira kureba the fruits hanyuma ika you, you give it uh, umwanya wo gukura ayandi amezi abiri uh, amezi atandatu mu- mugasoroma ikajya muri drying so mu mu mezi umunane muba muri ready for export ubu abaturage bo mu karere ka gakenke bumva ijwi rya amerika baravuga bati barimo baravuga ikawa duhinga bavuze ko ari ibitugeraho eh, za mituweli batwishyurira abana bajya mu ishuri ndimo ndavuga na, na jabo butera jabo butera abaturage bakumva uhingisha iyi kawa eh, icyo ubashimira mu bintu bakora ukabona bigushimisha biteza imbere umushinga wawe ni ikihe
icyo twashimira cyane cyane ni n'uwo murava bagira ni rwa rukundo rwo bareba imbere ejo hazaza uyu munsi turacyari kuri revo ntoya turacyari mu mu- mu- mu- mu- oda ikiri ntoya ya kontineri imwe cyangwa ebyiri ariko bo ukuntu ba- bakora barakorana n'umurava bazi ko mu myaka iri imbere bazaba bageze mu makontineri makumyabiri ba- bohereza hanze No- n'igihe uvugana nabo bare- bakareba abana bati aba bana rwose twe dufitemo icyizere ko iyi kawa dukora izatwubakira abana bacu ejo ejo hazaza mu kanya wari wambwiye ko uri bumbwire n'abayinywa icyo iyi kawa bayivugaho n'icyo bayivugaho Eh, nibyo byiza aba- abayinywa nicyo nicyo nashaka gukomozaho cyane kubera ko maze igihe ahangaha mu bwongereza hari abantu badashobora kubyuka mu gitondo ngo ajye mu kazi ataranywa ikawa utamuhaye ikawa ntabwo atekereza ni ikintu kiri muri kirutire y'abongereza ahantu hose ujya mu muhanda kuri ko- yaba ari kuri motorway cyangwa ari everywhere usanga coffee shop corner shop mu gitondo ikawa barayinywa ni ikintu kiri muri bo baragikunda ni umuco ni ikintu bakunda ni ikintu ba- ba- bagenderaho bazi bazi akamaro kayo kandi ifite iriya kikingi iguha- iguha mu bu- mu- mu mubiri wawe kugira ngo utekereze vuba ariko ugasanga abanyarwanda bayihinga ntabwo bayinywa abayinywa ni ahangaha ba- ba- baba mu mu bihugu by'amahanga cyane cyane ahangaha mu bwongereza nicyo twabonaga nti iki kintu ko dufite ikawa kandi dufite ikawa ikundwa cyane ihingwa ahantu heza dufite um, klima nziza kuki se tutayiteza imbere bakayimenya cyane usanga ikawa zituruka mu bindi bihugu za ethiopia kenya eh, colombia ariko y'u rwanda ntabwo uyisanga nka- henshi ariko kuva ko bumvise ko ari ikawa y'u rwanda bakumva n'amateka yacu uko- ukongeraho na- n- n'umupira w'amaguru wa visit rwanda ya arsenal ikawa rwose y'u rwanda isigaye imenyekana ahangaha barayikunda cyane n'uwinyweyeho bwa mbere aragaruka kugura mwabyumvise uyu mushinga wa jaburani n'umushinga wumvikanyweho n'abantu babana butera n'umufasha umufasha we nawe arahari nagira ngo ufashe mu guhinga iyi kawa iyo umenye yuko ihingwa n'abantu b'abategarugori mu rwanda ubona wowe ari iki bibafiteho nk'akamaro nk'umutegarugori
Eh, urakoze cyane nkanjye nk'umutegarugori ah, eh, icyo utakomosheho kare ni uko eh, nkora iyi kawa ndazi no kuyikora so iyo iyo ngukoreye ikawa nta handi wanywereye iyi kawa so kumva yuko aho ihingwa ihingwa n'abategarugori bameze nkanjye ah, m- m- bashobora kuba badafite amahirwe menshi cyane yo kukumva ko hari icyo bakwigezaho bitu- bituma ngira ishema irenze iyo ndiho nyigurisha cyangwa se iyo ndiho nyikorera umuntu kugira ngo nyimuhe kandi numve numva nanjye binteye agaciro kuko ituruka aho naturutse none hari uburyo mufite mu ruganda rwanyu mu buryo mu rucunga rwo kumenya eh, inyungu mwabonye n'igenerwa abo bagore bayihinga kugira ngo mumenye niba babonye mitiweli zabo abana babo bagiye mu ishuri ibyo ngibyo hari uburyo mufite bwo kubigena no kubipima nk'uko umutware wanjye yabibabwiye ah, iyi ni baci yacu ya mbere dukoresheje eh, ariko abantu dukorana nabo urebye kuri packaging yacu ba- handitsweho Owens family nabo bameze nkatwe ni umugabo n'umugore batangiye hasi cyane ubu bakaba bageze kure nabo bafite icyo gitekerezo cyo kumva ko bagomba gufasha aba- ahantu hahingirwa ikawa ubwo rero nibo bafatanije natwe twashize hamwe yo kuvuga ko eh, pourcentage makumyabiri n'eshanu iturutse mu inyungu yacu tuzajya tuyisubiza ku bahinzi n'abayiguze ku bwa nyuma tukabibabwira bayigura bumva ko bafite umurava kuko baba bazi ko umuhinzi wayihinze tuzongera tugasubira kuri abo babyeyi tugatwara iyo ah, ayo ma- iyo nyungu twakuyemo turacyari hasi ntabwo turagera kure ariko turifuza yuko nitubikora ubwa mbere ubwa kabiri ubwa gatatu uko tugenda dukura imana niyizi aho tuzagera tuzi ko yuko aba bagore batazagira ikibazo cy'ubuzima kuko ayo mafaranga azagenda asubirayo kandi twaba turi abanyarwanda atazagira ahandi hantu aca nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru uwashyize hamwe aya majwi ni fasil gebeyeho amakuru yarahagarariwe na frederic nkurikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema wabafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe